ni radiyo ijwi rya amerika mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki icyenda z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mwese abo bana bavuye mu burundi bagenda ababyeyi babo bamwe batabizi bamwe bari ku buzi abandi bari batari hafi y'imiryango bisigura yuko abo bana bajanywe nk'abibwe uyu ni jacques nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi benadeb avuga ku bana bajanywe n'ababyeyi babo bakurikira zebiya ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye turabashikiriza kandi inkuru yerekeye sentare nkuru y'ubucuruzi mu rwanda yarayisomye ingingo ku rubanza rw'abo kwa nyakwigendera asina paul rwigara n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro uriyana ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa aha muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa korea ya ruguru kim jong yune afise igishika cyo kubonana na perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump mu biganiro vya vuba bwangu kandi yiyemeje guhagarika kugerageza ibirwanisho vya nikleyeri iyo nkuru nziza kuri amerika yatangarijwe hanze y'ibiro vya white house kuri uyu wa kane ku mugoroba n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu cya korea y'epfo jong eu yong asanzwe ari hano i washington uh, chunge yari i washington rero kuri uyu wa kane kuganirira abategetsi ba amerika ivyo yaganiriye na perezida kim muri iyi indwi chunge yavuze ko trump yifuza kubonana amaso mu yandi na Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru mu kwezi kwa gatanu. Chungu yatangaje ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yemeye ko imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo itekanijwe kandi mu kwezi kwa kane kuza hafi y'izinga rya Korea ari ingirakamaro kandi atakibuza ko yobandanye. Ibiganiro rero abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika banejererejwe ariko bakavuga yuko ibihano byafatiwe byafatiwe korea ya ruguru bikibandanya gushigwa mu ngiro ku mugabane wa afurika naho kuri wa gatanu umurwa ujejwe gutunganya amatora muri sierra leone niho uterekanya gutangaza mirongo ibiri na bitanu ku ijana muri ambabarira vya mbere vy'amajwi bamaze guharura mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ivyo vyatangajwe jo ku munsi wa kane mu gihe amaradiyo na televiziyo zo muri ico gihugu zatangaje ibiharuro atawuremeza byavuye mu bibanza by'amatora mu gihugu nayo ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ririko rirakurikirana ayo matora ryasabye umurwi ujeje gutunganya amatora kongereza utwigoro kugira utangaza ibyayavuyemwo vuba bwangu mu kiganiro baremesheje cyo ku munsi wa kane ku murwa mukuru freetown abarorerezi barungiswe na cdao barakeje abanyagihugu ba Sierra Leone kubona baratoye mu mutekano nayo Marcela Samba Sisei n'umuyobozi nshingwabikorwa w'urunani rw'indorerezi zo muri Sierra Leone National Elections Watch yabwiye rya Amerika ko hashobora gutunganywa igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kubwiwe ngo nta mukandida n'umwe abona azoshikana amajwi mirongo itanu n'atanu ku ijana asabwa kugira yemezwe ko yatsinze ayo matora muri afurika kandi abarwanyi bakekwa kuba ari abakora iterabwoba baharurwa kuri mirongo itatu kuri uyu wa kane jo baragavye igitero ahariko harubakwa urugomero hafi y'igisagara jene ni hagati muri mali nk'uko igipolisi cyo muri icyo gihugu kibishikiriza igipolisi kivuga ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byahagaze kandi ibikoresho byo kubaka imodoka hamwe n'imashini zitanga umuyaga nkuba zasambuwe abo bagizi ba nabi baje ku mapikipiki kandi bitwaje ibirwanisho barakoranije abakozi abo bakozi barimwo abamuka muri korea y'epfo na mali baca babasaba gutaha nk'uko uwari arongoye ibyo bikorwa byo kubaka yari aho yabivuze abategetsi bo muri ako karere bavuga ko ibyononekaye biharurwa ku miliyoni mirongo itanu na zibiri z'amafaranga y'abanyaburaya kandi urwo rugomero rwari kuzovomera akarere kangana n'amahegitari ibihumbi mirongo itanu sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika ni rex tillerson yongeye kwemeza ko leta z'ubumwe za amerika yiyemeje gufashanya na afurika ivyo yabishikirije inyuma y'amezi abiri perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika ashikirije amajambo ateye isoni kuri afurika tillerson yagize ati nibaza ko leta z'ubumwe za amerika ziyemeje gukorana na afurika kandi imigenderanire dufitaniye irahambaye ati perezida trump ubwiwe yarandikiye umukuru w'umuryango umwe bwa afurika ashimangira kuri iyo migenderanire myiza ibyo tilerson yabivugiye ku cyicaro cy'ubumwe bwa afurika iyadizabeba muri etiyopiya aho yatanguriye urugendo ejo ku munsi wa kane tilerson yavuze ko guteza imbere amahoro iterambere n'urudandazwa hamwe n'intwaro ibereye nizo nkingi zitatu washington yishimikiza kuri afurika urugendo rw'indwi azogira mu bihugu bitanu ruzoshimikira ku kurwanya iterabwoba gutsimbataza amahoro intwari ibereye urudandazwa hamwe no gushinga imitahe ku mugabane wa afurika bitekanijwe ko azohura n'abategetsi bakuru ba cade jibuti etiyopiya kenya hamwe na nigeria abo bose basanzwe bakorana na leta z'ubumwe za amerika kurwanya imihari y'iterabwoba nka boko haramu al shababu na leta ya kisilamu
urakoze aloyize ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini impunzi z'abarundi mu rwanda zaraye mu bugarama zivuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zimaze gushikanwa mu ikambi y'agateganyo y'inyarushishi ni mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda yamara igitigiri cyabo kirarengeye ubushobozi bw'iyo nkambi y'agateganyo inkuru ya mugenzi wacu jean claude munyamagana impunzi z'abarundi zibarirwa mu bihumbi zinjiye mu rwanda ziturutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko n'ubundi zihunze zari zakiriwe mu bugarama mu karere ka rusizi mbere y'uko zijyanwa mu nkambi y'agateganyo ni inkambi ya nyarushishi iherereye mu kagari ka ryamuhirwa mu murenge wa nkungu mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ni mu birometero umunani uvuye mu mujyi wa kamembe werekeza mu karere ka nyamasheke mu kuboko kw'iburyo unyuze ku ruganda rw'icyayi rwa shagasha ni inkambi bigaragara ko itamaze igihe kinini cyangwa se ivuguruwe vuba iri ahitaruye ku musozi ukikijwe n'amashyamba ubwo twahageraga mu masaa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ushinzwe imibereho myiza muri iyi nkambi yatubwiye ko hari hamaze kugera impunzi igihumbi magana atanu mirongo itatu n'eshanu atubwira ko abari bakiri mu bugarama bakaba bakaba igihumbi magana abiri mu masaha ya saa tatu n'igice z'ijoro umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi bwana mbabazi emmanuel yatubwiye ko bose bari bamaze kugera mu nkambi y'agateganyo ya nyarushishi ariko ko imibare nyayo y'izi mpunzi itaramenyekana bahavuye bashizeyo uretse abashumba b'amatungo nibo basigaye imibare ya nyayo mwaba mwamaze kuyibona imibare ya nyayo ntiragaragara cyane cyane ko uburyo bwakoreshwaga bwo kugira ni gakondo ubwo twahageraga twasanze imizigo yabo myinshi ikiri hanze itarinjizwa mu nzu wabonaga isa nk'igizwe n'imyambaro n'ibindi bikoresho biri mu dupfurumba duto n'utundi tubaye tunini dupfunyitse mu mifuka y'umweru hari hakiri abantu bigaragara ko batarabona aho barara mbabazi emmanuel yabwiye ijwi rya amerika ko bari bakiri kugerageza ko bimura ibikoresho bimwe na bimwe mu nzu kugira ngo impunzi zibone uko ziryama kuko zabaye nyinshi kurusha amazu zigomba kubamo kugeza ubu nyine ikigo cyabaye gitoya amazu nako dushaka uburyo n'andi mazu ariyeho aho twabaraza bagenda bimwe dusohora tugashyira uruhande rumwe ariko hanyuma ejo hakazashakwa uburyo bwo kugera ntitwabashije kuvugana n'impunzi kuko ubuyobozi bw'inkambi butabitwemereye ariko bwatubwiye ko hari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu ihuza abayobozi banyuranye barimo inzego bwite za leta n'iz'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'abafatanyabikorwa baryo kugira ngo harebwe uko izi mpunzi zatuzwa cyane ko iyi nkambi y'agateganyo zabaye zicumbikiwemo ari ntoya kandi n'izindi ubuyobozi bukaba bugaragaza ko zuzuye kuba zatuzwa mu nkambi yazo yihariye cyangwa zikinjizwa mu nkambi zisanzwe ziriho bishobora kuba ari icyemezo kigomba gufatirwa muri iyi nama y'aba bategetsi kimwe mu by'izi mpunzi z'abarundi zabaga muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zivuga ko cyazibangamiye kigatuma zifata icyemezo cyo guhungira mu rwanda harimo imyemerere yabo bavuga ko yarimo kubangamirwa ibindi tukazabigarukaho birambuye mu gihe twakwemererwa kuganira nabo bisesuye claude ganza munyamagana i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradiyo ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa kane mu bice bitandukanye by'isi harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu burundi umukuru w'igihugu petero nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bawuhimbarije mu ntara ya kayanza umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka yarakubitiyeyo araducira ku mayange uko byari bimeze ku kibuga cy'igatwaro cyo mu ntara ya kayanza niho umunsi mpuzamakungu wagenewe umukenyezi wahimbarijwe intara ya kayanza uwo munsi wahimbarijwemwo naho uruhara rw'umukenyezi ari ntangere mu iterambere agateka kiwe karacahonyangwa byemezwa na buramatari w'iyo ntara anise ndayizeye haracibonekeza ubugizi bwa nabi bwo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu hanacibonekeza kandi n'abakenyezi bahohoterwa mu ngo cyangwa mu kibano hariho n'ubundi bugizi bwa nabi muri rusange buturuka ku njyana z'amatongo ubuva ukaboregwe ukwagirizanya uburozi ariko kandi naho abakenyezi tubavuze ko bahohoterwa nabo nyine hari igoho rimwe rimwe hariho ibipfamutima bitwara nabi aho ni nk'abigeme bica abana bagiye kwibaruka kuko batwaye inda z'indaro batifuje ihuriro ry'abakenyezi bo mu burundi riri mu batunganije ibirori uwurirongoye ashima intambwe umukenyezi w'umurundikazi ageze ko mu guharanira agateka kiwe kugira ku gateka k'umurundikazi gashike ku ntambwe ishimishije janvier ndirahisha arongoye iryo huriro ry'abakenyezi afise icyo asaba ni uko ibice mirongo itatu abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa nshingiro byo kubahirizwa mu nzego zose z'igihugu abakenyezi tworonswa n'imibereho ibice mirongo itatu ku ijana twemererwa n'ibwirizwa nshingiro mu butsi bwose bwo mu gihugu byari biva mu matora byari ibisaba ubuhinga kuko abakenyezi barashoboye ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwashimiye abakenyezi n'abigeme bose hamwe indwi berekanye ko bashoboye mu bikorwa byo kwiteza imbere umukenyezi nsavyimana space caritas wo mu ntara ya gitega afise ivuriro ryigenga ari mu bahawe urupapuro rw'iteka agashima iryo teka yatewe ni iteka kubona twatora mu bandi bagore bose si twe twakoze twenyine ni imana yabigombye turashimiye cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umukenyezi wiwe we yabonye intambwe umukenyezi afise mu ruhare rw'iterambere ry'igihugu cyacu haba mu bisata by'amagara y'abantu haba mu burimyi mu bworozi reka no mu bindi ntitugire agashimwe twomuha twamubwira yuko yubandanya ashyigikira umukenyezi mu buryo bwose kugira umukenyezi areke kuba nyarucari ahubwo abe imboneza mu gihugu cyacu duteze imbere igihugu cyatwibarutse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yateye iteka ivyo birori abakenyezi bo mu ntara ya Kayanza bamugabiye inka mu ijambo yashikirije Petero Nkurunziza yakebuye abakenyezi b'abarundikazi kugarukira indero y'urwaruka na cane cane abigeme avuga ko bahanzwe n'ubushurashuzi butuma batwara inda z'ishushu icivugo c'uno mwaka kabari mu mitumba no mu bisagara tuje ku kivi duhindure ubuzima bw'abakenyezi ni mu gihe abakenyezi baba mu gihugu hagati n'ubu bashikiriza ko bugarijwe n'ibibazo indiri n'indiri mu ntara ya kayanza iri mu buraruko bw'uburundi evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb rusaba leta y'u Burundi kuvugana na leta ya kongo kugira agateka k'abana bahunganywe n'abayoboka inyigisho za zebiya kubahirizwa ku ruhande rwa leta y'u Burundi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko inyishu ari uguhunguka ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze turavuga tundi abantu ntibodufasha bagakura mu minwe z'abantu batifuza neza abana mu kiganiro bahaye ejo rya amerika ku munsi wa kane w'indwi iheze abagabo batandukanye n'imiryango yabo iyoboka inyigisho za zebiyangenda ku mana bashikirije umwitwarariko bafitiye abana babo aba bagabo bavuga ko agateka k'abana babo kariko karahungabana basozereye batabaza leta n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu gusozera ikiganiro cacu giheruka kuri iyi nkuru twabemereye kurondera abashoboka bose begwa n'ico kibazo ku ruhande rwa leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi ziri hanze y'igihugu kiri mu minwe y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu Terasi Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji abanza kugaruka ku cyatumye abo bahunze bashika muri Kongo ubuzibya rero ishinga gato yavuze ati ndaheko twiyitirira sitwebwe hanyuma leta imaze kumva umuntu yagumutse agira ibinyuranye n'amategeko ikiza kumubwira iti hagarika ivyo bintu niho yafata ingingo yo guhunga abatari bake baramukurikira muri uku guhunga rero niho habereye ikibazo abenshi ni abantu b'abafasoni bahunze ugasanga bagiye bahunganye abana babo nk'uko mwabivuze abagabo bagasigara bonyine iyo tuhariho nabo tuzi byashikiye hari abagenda bose hari naho basanga hagiye abagabo gusa ariko kenshi hagiye umugabo wasanga hagiye wenyine kumva banasigaye n'umubyeyi Patrice Sabo Guheba umuhinga mu by'imibano n'imigenderanire y'abantu yarakurikiranye cyane ico yise umuhari wa Zebiya we avuga ko aho ikibazo kigeze no munsi carenze akarimbi icyo novuga ku bijyanye n'imigenderanire n'imibano y'abantu kuri urwo rugero rw'uwo muhari wo kwa Zebiya byararenze akarimbi gatoya kubera ko sinovuga ko ari na gatoya ni kanini kuko bimaze gushika bikarengana imbibe z'igihugu twavuga ko bamwe bagiye nyamata mu rwanda ahandi abandi bagiye muri kongo mu makambi y'impunzi aho ubonye ca mwibaza ko muri uko kugenda bashobora kuba barajanye n'abana b'abandi abavyeyi bishoboka ko batabizi abavyeyi barashobora kuba haragiye umugabo umugore agasigara barashobora ko hagiye umugore umugabo agasigara birashoboka ko hagiye umwana abavyeyi bagasigara biragoye ko umwana yuje kuregwa n'ubundi muntu abene kumuvyara batabizi uwo muhinga avuga ko leta y'u Burundi na leta ya Kongo iharanira demokarasi zofata mu minwe ico kibazo ko wumva hari n'abageze muri Kongo biba birengeye imigenderanire y'abantu n'imibano yabo ngaha mu gihugu bica bija mu minwe ya leta igasaba leta ya kongo bakavugana mbe hagiye abana bangahe murafise amaidentifikasiyo yabo tumenye abavyeyi babo iyo bari kugira ngo ubushikanganji bw'imigenderanire ubushikanganji bw'agati y'akazina muntu ubushikanganji bw'intwara hagati mu gihugu aba bose baraba ivy'impunzi n'abajabuka imipaka babikurikirane abo bana babatohoze babagarukane babasubize mu miryango yabo kubera ko ubu muvyeyi yaratunguye ku ruhande rwa fenadebe urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi abo bana basa n'abibwe jacques shimirimana ahagarariye fenadebe mu burundi abo bana bavuye mu burundi bagenda abavyeyi babo bamwe batabizi bamwe bari ku buzi abandi bari batari hafi y'imiryango bisigura yuko abo bana bajanywe nk'abibwe hanyuma aho bari uyu munsi haraza ikibazo gihari twama twibutsa abarongoye igihugu cyacu ni ikibazo cy'uko abajejwe ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ngaha mu gihugu iwacu no muri kongo bakwiye kuvugana ingene abo bana bagarukanwa mu miryango yabo kuko bagiye ababyeyi bandi batabigiye inama ahubwo o buba ari ubusuma bw'abana bimwe twita rehabite paranto umubyeyi akoresha ububasha bwiwe cyangwa amayeri akiba umwana akamunyegeza uwundi mubyeyi kandi bari bamufise ku burenganzira bumwe bose ku rugero rudasanzwe leta ya kongo isabwa na fenadebe kuraba ko amategeko agenga impunzi ariko arakurikizwa adahonyanze agateka k'abana leta y'u Burundi irafise aho igarukira kuri ico kibazo terasi ntayiraja ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu leta y'u Burundi rero none abo bana bogaruka gute mu miryango bagashaka kukubahirizwa gute ivyo bibazo bikagenda gute kumbona bakurikiye abavyeyi bakaja muri ivyo bintu kumbure batazi n'ivyo ari leta y'u Burundi gushika ubu ntaco yokora umaze kuvuga ko uhunze uri mu minwe yishiranguzabukungu hasere ukaba no mu minwe y'ico gihugu wahungiyemo ni ukuvuga leta y'u Burundi igira uburenganzira bwo kugenda gufata ingingo mu kindi gihugu mu gihe umuntu avuga ati jewe nahunze kuko bavuga ko bahunze umuvugizi w'ubushikiranganji buraba ikibazo c'impunzi ziri hanze y'igihugu avuga ko akamo ari kakandi icyo kora leta yamaze gukora yagikoze ku barundi bose bataye igihugu bahunze yaroguye imiryango yarateye akamo iti nyabuna nyabuna mu burundi hari amahoro n'umutekano uwifuza wese natahuke kandi turashimira abarundi batareka ko bitajya akamo kuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika igihe bya mirongo itatu na rimwe kigarama ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hatahutse abarenga amajana abiri n'ubu munsi turiko turavugana hatahutse abantu barenga amajana atanu umunsi ngira ngo vuba cyane tuzagira ibitigiri tugeze ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nabo nyine rero mu bahamagarwa barimwo ariko bagahamagarwa baza mu burundi kubahiriza amategeko y'igihugu i bujumbura jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda sentare nkuru y'ubucuruzi yarayisomye ingingo ku rubanza rwa nyakwigendera asinapol rwigara ni ku ngingo y'ikirego batanze kuri rwanda revenue authority ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi cabahagarikiye ishyirahamwe ryabo rihingura itabi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
ese mwari muzi ko mubona ikindi ni iki nyine twari dutegereje
hanze y'icyumba cy'urukiko bamwe mu kababaro gakomeye abandi mu bitekerezo bidashira abandi mu murundo w'ibibazo bigoye kubibonera igisubizo gihutiyeho ni nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi i kigali gishimangira ko ifatirwa ry'amafaranga ari ku makonti n'ibicuruzwa by'uruganda rw'itabi rwa rwigara rifite ishingiro ku kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ni ku kirego cyihutirwa abahagarariye uruganda rw'itabi rwa rwigara bajyanye mu butabera barega rwanda revenue authority gufatira ibikoresho byarwo bikarubera inzitizi zikomeye zo kudakomeza ubucuruzi ibyafatiriwe ni ibitabo by'ibaruramari na za mudasobwa z'ubucuruzi ibicuruzwa biri muri stoke n'amafaranga ari ku makonti abahagarariye uruganda ptc bavuga ko rwanda reveni itemereye gufatira ibikoresho by'uruganda yagombaga gushyikiriza ikirego ubushinjacyaha ubucuruzi bugakomeza abahagarariye rwanda reveni bo bakavuga ko iki kigo kitigeze gihagarika uruganda ko n'ubu bashaka bakora bagakomeza gushimangira ko nta nyungu bagira zo gufunga ubucuruzi bwo kwa rwigara bavuga ko ibikoresho rwanda reveni yafatiriye bikeneye nk'ibimenyetso ko abo kwa rwigara banyereje imisoro bakavuga ko ibiro by'imisoro byabasabye kuza gufata fotokopi ku bitabo bifuza bakanazana hadi disike bakabaha amakuru ari muri mudasobwa ariko bo bakabyanga bityo kwiyitaba impamvu yo guhagarika ubucuruzi icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rukuru nacyo kije gisa n'igishimangira icy'umucamanza ku rwego rwa mbere kiremeza ko ifatirwa ry'ibikoresho rishingiye ku kuba rwanda reveni yarasanze uruganda rw'itabi rwa rwigara rwaranyereje imisoro bityo ko ibiro by'imisoro byagombaga gukusanya ibimenyetso bishimangira ko byabayeho umucamanza aravuga ko bigaragara ko abahagarariye ptc bahamagawe na rwanda reveni kuza gufata fotokopi z'ibitabo by'ubucuruzi bakabyanga kandi ntibatanga ikimenyetso ko bagiye kuri rwanda reveni gusaba ibitabo by'umwimerere ni icyemezo yasomaga bamwe mu bakurikiraga urubanza bagenda bacishamo bakimyoza mu majwi yo hasi mu nyungu z'ubutabera umucamanza yakuyeho icyo yise impungenge ku bahagarariye uruganda rw'itabi zo kumva ko batakoresha ibitabo bitari umwimerere mu bucuruzi maze ategeka rwanda reveni gutanga fotokopi ariko ibanje guteraho ikimenyetso kigaragaza ko zihura n'ibitabo by'umwimerere naho ku ifatirwa ry'ibicuruzwa n'amafaranga umucamanza ku rwego rwa kabiri nabwo yongeye gushimangira ko bifite ishingiro mu busesenguzi bwisunze ingingo z'amategeko umucamanza aravuga ko iyo umusoro utishyuwe nyuma y'iminsi cumi n'itanu rwanda reveni ishobora gufatira umutungo w'umusoreshwa uwo ari wo wose waba uwimukanwa utimukanwa n'utimukanwa umucamanza kuri iki kirego cyatanzwe cyihutirwa yavuze ko ntacyo asanga kirimo cyagombaga kurengerwa mu buryo bwihuse yavuze ko niyo mu rubanza rw'iremeza uruganda PTC rwatsinda ibihombo ruvuga ko rushaka gukumira byavanwaho hashingiye ku mategeko nyuma y'iminota igera kuri cumi n'itanu bwana muhirwa gashongora umucamanza wacuye uru rubanza yanzuye ko ubujurire bwa PTC bufite ishingiro yategetse ko Rwanda Revenue ha PTC ibitabo by'ubucuruzi bya fotokopi ibanje kubiteraho ibimenyetso bigaragara ko bisa n'ibitabo by'umwimerere yategetse kandi kandi ko ifatirwa ry'amafaranga ku makonti yabo kwa rwigara ndetse n'amatabi mu ruganda rihamaho ndetse n'igarama ryatanzwe naryo rigahama mu isanduku ya leta hanze y'urukiko hafi ya bose mu bumvaga urubanza ntibatinye kuvuga ko uyu mwanzuro w'umucamanza utabatunguye piko ubucuruzi buri mu gihugu imipaka ko bayize bazarigita bazarigitisha ubucuruzi n'ibiriya bintu bashaka reka babitware turabiherekeje nyine kuri uru rwego nta handi urubanza rushobora kujururirwa umwari ane rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi by'umuryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara yabwiye ijwi rya mbere kuko yakiriye iki cyemezo icyemezo cy'urukiko kirababaje ariko ntabwo gitunguranye gute bitewe n'uko mu by'ukuri kwari ukugira ngo tumenye ko inzoga ibyo dushoboye byose twabikoze kwaba ari ukubegera ngo twumvikane kwaba ari ukugerageza kwishyura umusoro nk'uko babishakaga kuko twarawishyuye ibi byo kwitwaza umusoro ntabwo byigeze bibaho twarabegereye ngo tugerageze kumvikana turagerageza biranga goro icyari gisigaye no kujya mu rukiko urukiko rero twagiyeyo ikivuyemo ntabwo gitunguranye kuko kuko nyine gahunda yamaze gufatwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamunda ari imitungo yo kwa rwigara kikishyura imisoro kibarega ko banyereje cyavuga ko cyagombye kuba cyarayiteje mu mpera za bibiri na cumi na karindwi ariko kizitirwa n'amategeko birashoboka rero noneho ko baba bagiye kuyiteza mu cyamunara Anne Rwigara aravuga ko amafaranga yo ku makonti yafatiriwe atayibuka umubare kuko uretse na konti y'uruganda n'iz'abavandimwe zose ngo zarafatiriwe namubajije niba bishoboka ko bakwifatira umwanzuro bakigurishiriza imitungo yabo kandi niba baramutse bayigurishije akayabo ka miliyari zisaga eshanu yavamo kandi baranabizi ko bizinesi yacu ikubye inshuro hafi umunani wenda ayo mafaranga bashaka iyaba rero byari uko bashaka kuko twishyura ayo mafaranga byari kuba bya- ba- twara- twarumvikanye nk'uko twabibasabye kugira ngo tuzanemo se abandi bashoramari ayo mafaranga bashaka bayabone cyangwa se batureke dukore nk'uko twari twabisabye kugira ngo tugende twishyura mu byiciro ayo mafaranga yabo bayabone ariko twamaze kubona ko icyo bashaka ari ugufatirana ibintu byacu mu bumvaga urubanza barimo abavandimwe n'abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa rwigara baribaza ibibazo bigoye kubonera ibisubizo rwigara amaze gupfa tumushyizeho igitaka ati kwa rwigara honetse imisoro uruganda rugi- rugiye mu misoro ari uko amaze gupfa ahangaha murakwibaza bikomye bivuye inyuma umucamanza kubogama murakahagarara imbere y'urubyiruko rungana gutya n'ababyeyi akemeza ko uruganda rukora urumva ko atari ikinyoma nonese ubu bari kutwigisha iki kuvugisha ukuri se umucamanza aho abogamiye ni uko atanareba ngo avuga ati imodoka zatwaraga ibicuruzwa zizanywa amazi bazabyikorera ku mutwe amakonti afunze ntabwo ugiye kure cyane kuko ubutabera bwo mu Rw- bwo mu rwanda burokwesheni maka muri ino minsi imibaka bazogusa imana ijye irengera abanyarwanda n'abagenderera u rwanda uruganda rw'itabi rwa rwigara rumaze amezi umunani rudakora rwishyuraga miliyoni magana atatu z'amafaranga nk'imisoro ya buri kwezi nakwibutsa gusa ko nyakwigendera sinapolo rwigara yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitavugwaho rumwe ku ruhande rw'ubutegetsi yazize urw'impanuka ku rw'umuryango nyakwigendera yishwe n'ubutegetsi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda dukubitire muri kenya umunyamabanga wa amerika jejwe imigenderanire n'amakungu rex tillerson araza kugendera igihugu cya kenya guhera kuri uyu wa gatanu gushika ku wa mbere eroje wirikaneza umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika aradushikiriza iyi nkuru itangazo rya ambasade ya amerika i nairobi ryasohotse kuri uyu wa gatatu rivuga ko umunyamabanga wa leta ya amerika jejwe imigenderanire n'ibindi bihugu mu minsi azomara muri kenya hazobonana na perezida uhuru kenyatta n'abandi bategetsi batandukanye ba leta ya kenya iryo tangazo ryemeza ko ahanini vyazohagarara ko mu rugendo rwiwe ari imfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu vyerekeye gukomeza demokarasi no kubandanya ishigikira intambwe igezeko muri kenya ibibazo vy'impunzi hamwe n'ubwigenge bw'itangazamakuru muri ico gihugu bwana tillerson agendeye kenya mu gihe abatavuganwe n'ubutegetsi bamaze iminsi bagize ubuserukira amerika muri ico gihugu ko akorana n'ubutegetsi mu guhohotera agateka k'abatavuganwe na leta mbere ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa kabiri guheze bamwe mu rwaruka rushigikiye umunyepolitike raila odinga yiyimitse nk'umukuru w'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere bagiye kugira imyiyerekano imbere ya ambasade ya amerika i nairobi basaba ko robert frank godek aserukiye ico gihugu muri kenya yokwirukanwa uru rugendo ruzoshikana Rex Tillerson kuri uyu wa kane muri Kenya yarutanguye ku munsi wa kabiri itariki zitandatu yarutanguriye muri Ethiopia aho yaciye no ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubu ariko agendera igihugu ca Djibouti gisanzwe co conyene mu karere cemereye Amerika gushiraho ibirindiro vy'abasirikare bayo base militaire mu gifaransa umunyamabanga wa amerika ajejwe imigenderanire yabwiye itangazamakuru imbere yo gutangura uruzinduko rwiwe rwa mbere agize ku mugabane wa afurika ko atajiminwe misa asigura ko azanye miliyoni amajana atanu na mirongo itatu na zitatu z'amadolari y'abanyamerika ziyongera ku yandi amerika yahora itanga mu gisata co kugwanya inzara yaturutse ku ntambara mu bihugu vya somaliya sudani y'epfo etiyopiya no mu kiyaya c'ikiyaga cad ikindi uwo mugabo yiyemeje ni uko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu amerika izoshikana umuyaga nkuba ku banyafurika imiliyoni amajana atatu n'imiburiburi biciye mu gufashanya n'amaleta hamwe n'abikorera utwabo avuye muri kenya umunyamabanga wa amerika jejwe imigenderanire azobandaniriza urugendo rwiwe mu gihugu ca cad hamwe na nigeria rex tillerson agendeye ibihugu vya afurika inyuma y'indwi nkeya perezida wa amerika donald trump agereranije ibihugu bitari bike vya afurika n'ibihugu vy'amazirantoki nubwo perezida trump yarungitse ikete ryo gusaba imbabazi abakuru b'ibihugu vya afurika bagenzi be mu nama yo kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa mbere tillerson asa n'uwuje gusukamwo amabisi kuko n'ubu mu mitwe y'abatari bake iyo mvugo ntirazimangana bikabonekera ahanini kuri za social media cane cane nka twitter aho haba abantu ku giti cabo amashirahamwe mbere n'abategetsi babandanya kwiyamiriza eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwakoze kudutega amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu muri studio y'i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na fatuma kalala limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.